turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwiriwe gute muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu ayuno munsi agizwe ahanini n'ingingo imwe amatora rusange y'u rwanda abanyarwanda ba mu gihugu bayiriwemwo mu mahanga bo baraye batoye muri ano makuru tuca mu bice bitandukanye kuraba uko yagenze polisi ya Kenya yataye muri yompi umwicanyi karuhariwe yemeye ko bari we aherutse kwica mu gasakisaki abakenyezi mirongo ine na babiri aha muri amerika donald trump yahoze ari president muri yamaze gushika muri leta ya wisconsin ahategekanijwe kubera ikoraniro rikuru ry'umugambwe azoserukira amatora y'uno mwaka ni umugambwe wa republican dusubiye gato kandi kwindi migabane siriya iri mu matora y'abashingamateka ashobora gutuma president bashar al assad aguma ku butegetsi ido n'ido yano makuru yose ni mu kanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura kumviriza ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru tuyahereye muri Kenya aho igipolisi c'ico gihugu kimaze kwemeza ko cataye muri yompi umwicanyi karuhariwe yemanga kuba ari we yisha agasakisaka abakenyezi mirongo ine na babiri agata ibiziga vyabo umwiyarara Oriane itanga ishaka kuva ku munsi wa mbere niho iyo mibyimba y'abantu icenda yagiye iratogwa yashizwe muri za kamwanya zatawe mu kibanza gitabwamwo imicafu mu karere ka mukuru gatuwemwo na bantaho nikora hafi y'umugwa mukuru Nairobi umuyobozi mfatakibanza w'igipolisi ca Kenya Douglas Kanja yavuze ko uyu mugabo yemanze ko ari we yakoze ivyo vyaha yitwa Collins Jamaisi Kalusha akaba afise imyaka mirongo itatu n'itatu yafashwe kuri uyu wa mbere mu masaha ya saa cenda zo ku muhingamo ari hafi y'ahantu hari akabare itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryatangaje ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko uyu mugabo yemanze ubwo bwicanyi yavuze ko yagiye arahendahenda abo bakenyezi gushikaho abica agata ibiziga byabo byose mirongo ine na bibiri mu iyarara uwa mbere yamwisha amunize acamuta muri iryo yarara nyene kanja yavuze kandi ko amatohoza ku kuntu abo bantu bose bishwe atangura gukorwa kuri uno musi wa mbere Oriane itanga ishaka urakoze tuve muri Kenya duca tuja muri Somalia aho igisasu co mu bwoko bwa bombe caturukiye hanze y'inzu yo gufunguriramwo i Mogadisho ku murwa mukuru w'ico gihugu cahitanye abantu icenda abandi mirongo ibiri cabakomerekeje Joshua Mutagoma
Polisi ya Somalia yavuze ko abahitanywe n'ico gisasu bari mu nzu ifungurirwamo bareba televiziyo aho bari bakurikiye umukino wa nyuma w'igikombe cy'amakipe y'Uburayi mu mupira w'amaguru uretse abantu cyahitanye icyo gisasu cyashwanyuje imodoka icumi gisenya n'inzu zo hafi aho cyaturikije muri ako gace ubusanzwe karinzwe cyane kandi kegereye ingoro ya perezidansi nk'uko byemezwa n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters polisi yavuze ko iki gisasu cyatezwe n'intagondwa za kisilamu abarwanyi b'umutwe wa kisilamu wa al-shabab bigambye icyo gitero babinyujije kuri radiyo bafitanye imikoranire bavuze ko icyo gisasu bagiteze bakurikije aho babona abakozi b'inzego z'umutekano n'iza leta bahurira ku mugoroba uyu mutwe wa kisilamu wigeze kuba uyobora igice kinini cya somaliya umaze igihe mu ntambara igamije ubutagondwa mu gukurikiza idini rya isilamu muri somaliya bamaze igihe kinini bagaba ibitero bikomeye mu murwa mukuru mugadishu no mu tundi duce tw'igihugu tugenzurwa na leta cyane cyane mu myaka ibiri ishize gusa batakaje igice kinini bagenzuraga bakirukanywemo n'ingabo za leta n'abazishyigikiye
ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi mbere yuko mu kanya duca tuja ku vy'amatora y'u rwanda donald trump yahoze ari perezida wa amerika yashitse muri leta ya wisconsin ahategekanijwe kubera ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepublikane azoserukira amatora y'uno mwaka agiyeyo inyuma y'uko kuwa gatandatu hari uwamurashe ku gutwi igihe ari mu miyamamazo ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu frederic nkundikije
donald trump yahoze ari perezida wa amerika yamaze gushika muri icyo gisagara umunsi umwe inyuma yaho rusinze ari mu bikorwa byo kwiyamamaza ejo ku munsi wa mungu niho trump yashyitse muri icyo gisagara kiberamwo ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa repubulika rizomara iminsi ine byitezwe ko trump atobwa icese n'abanyamugambwe mu kibanza cy'uzoserukira umugambwe agahiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwabaye ku munsi wa gatandatu igihe trump yariko ariyamamaza bwaramukomekeje ku gutwi ko mu buryo bwongera buhitana umwe mu bantu bari bitavye ibikorwa vya Trump vyo kwiyamamaza hamwe n'uwundi muntu yakomeretse iryo koraniro rikuru ry'umugambwe wa Republika rizomara iminsi ine rizovugirwamwo ibintu umugambwe wa Republika umaze kurangura n'amajambo azoshikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye imigambi nyamukuru y'umugambwe riheze risozerwe n'ijambo nyamukuru ry'uzoba yatoye ngo aze ahiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe wa Republika nyuma yaho Trump ahatswe kwicwa ku munsi wa gatandatu umutekano uracungerewe cyane ahazobera iryo koraniro Donald Trump ejo ku munsi wa Mungu yaranditse ku rubuga ngurukana bumenyi ko agiye gufata iminsi ibiri imbere yuko yitaba iryo koraniro rikuru ry'umugambwe yamara yongera avuga ko umuntu yitwaje inkoho canke umwicanyi uwo ari we wese adashobora gutuma ahindura imigambi yategekanijwe
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayo makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora gusubira kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda muratwumva atankomanzi kuri fm za kagugu n'ahandi ahabereye amatora niyo duca tunyarukira abanyarwanda baba mu gihugu no mu mahanga biriwe mu matora rusange aba mu Rwanda batoye no musi batoye no musi baharurwa muri miliyoni 9 abo mu mahanga nabo nyene baraye batoye abakandida mu mwanya w'umukuru w'igihugu ni president Paul Kagame w'umugambwe FPR inkotanyi Frank Habineza no mugambwe uharanira ibidukikije na demokarasi hamwe rero na Philippe Mpayimana we n'umukandida ku rwego rw'abigenga ku mirongo ya telefone ndi kumwe n'abamenyesha amakuru bacu batandukanye twari twararungitse mu bibanza bitandukanye ku rubuga kugira ngo baturabire ingene amatora ariko aragenda ndahera kuri mugenzanje Asumta Kaboyi twari twamurungitse kuri site ya SOS Kagugu ni mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo i Kigali ahatoreye president w'u Rwanda Paul Kagame Asumta Kaboyi mwiriwe gute ngaho mu Rwanda
wiriwe neza diane twiriwe neza ego nuko rero icuka cari kagugu cari cifashe gute uwamaze kuvayo tubwire uko vyari vyifashe kuva ca gihe mwavugana na bagenzi bacu mu masaha kumi
yego nk'uko wari ubivuze kagugu niho umukuru w'igihugu yatoreye akaba n'umukandida wa efuperi inkotanyi navuga ko hari abaturage bahaje bahaturiye bari bafite umwitwarariko uruse kuko bagombaga guca mu nzego z'umutekano bakabasaka kugira ngo nyine binjire mu kibuga aho batorera imirongo yari myiza nta muvundo wari uhari ikindi navuga cy'umwihariko cya kagugu usibye iby'umutekano ni uko abaturage ubundi hirya no hino abona abasha no kujya ahandi batoraga bagahita bagenda kagugu rero batoye batoye imbere ya saa sita barahaguma kugeza igihe perezida kagame umukandida wa efuperi inkotanyi aziye mu masaa saba abatoye saa moya saa mbiri saa tatu bamwe na bamwe bakirindiriye baramusuhuza bamwereka ko bamwishimiye nawe agenda basuhuza aratora arangije aragenda
muri rubavu turaza kujayo handi hato aho tuza gusangayo mugenzi wacu gloria ariko imbere yaho rubavu tumaze kumva ko hariho abatisanze ku ntonde z'amatora ico kibazo nticigeze cibonekeza ngaho ku batoreye mu kagugu
yego hagiye hagaragara abantu benshi batibonye ku rutonde rw'amatora kuko bagiye bavuga bati usanga mu- abantu benshi bava nk'iwabo mu- mu giturage bakaza gutura i kigali yazaga rero agasanga ntariho kandi atarigeze akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ngo yiyimure ugasanga arabuze ariko komisiyo y'igihugu y'amatora imaze kubona ko ibyo bintu bimaze kuba henshi baje gutanga amabwiriza y'uko abantu batorera ku mugereka ku Urakoze, mugereka ni hama hari- ukuvuga ngo nubwo utibonye ku itora kuri lisite ariko utorera ahandi urakoze asu hari ico none eh, perezida w'u rwanda paul kagame ariwe na kandida wa fpr inkotanyi yatangarije abari bari ngaho onye ikagugu
nakubwira ko abanyamakuru benshi bari biteze ko hari ikintu aza kubabwira ariko yamaze gutora arasohoka arigendera nta kintu na gito yavuze usibye kugenda apepera abaturage basuhuza gusa ariko nta kintu na kimwe yigeze atangariza aba- abanyamakuru abo mu muryango iwe bari bamuherekeje nawe nyene
yego bo mu muryango we abana umukwe we na madamu we baje nabo gutora madamu n'um- na perezida nibo bazanye abana bagenda baza buhoro buhoro nanakubwira ko bazaga nabo bagatonda umurongo nk'abandi baturage bari bari aho bagato- bagatora bakurikije abo basanze urakoze cyane asumta kaboyi turaza gusubira amakuru yo mu gatondo twumvisha amwe mu majwi akuye i kagugu ugira umugoroba mwiza n'akazi keza ubandanye ukurikiranije ayo matora
merci ku murongo wa kabiri eric bagira ubusa yari ku rukurikirane rw'amashuri yisumbuye ya kimironko mu karere ka gisabo ahatorewe umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije frank habineza eric bagira ubusa aho frank habineza yatoreye icuka cari cifashe gute
Ah, umutekano wari wose abaturage batoraga muri rusange ubona batuje mu bwisanzure ndetse nakubwira ko n'ubu ngubu diane ni nahazwe nta minota mirongo itatu ishize mpavuye kubera ko bo batangiye n'ibikorwa byo kubarura amatora nk'icyumba frank habineza yatoreyemo nasize barangije haba ku mwanya wa perezida wa repubulika ndetse n'amatora y'abadepite bari barangije kubarura ndetse n'ikindi byari byegeranye bari barangije kubarura ariko hari ibindi byumba bigaragara ko bakiri mu kubarura bene mwaza hari utunengega eric twagiye turibonekeza aho aho muri eh, aho wari muri kimironko
Ah, utunenge navuga ni utw'abagaragaye ku batagaragara ku ntonde ariko bakabafasha ndetse hari n'abaje bakererewe bakerereho nk'iminota mirongo itatu ukurikije uko amategeko abigena ko itora rigomba ko ryagomba gusoza saa cyenda hari abaje rero nyuma y'ayo masaha bashaka no gutonganya abashinzwe umutekano ariko baza kubafasha nabo baratorana muri rusange ni utwo ngutwo twagiye twigaragaza Mhm. hanyuma rero frank habineza amaze gutora perezida w'u rwanda we ntaco yatangaje we hari ico yatangarije abamenyesha amakuru abari ngaho
kimwe mu kibazo namubajije nubwo bitari byoroshye bitewe n'umuvumbi w'abanyamakuru kuko bari abanyamakuru benshi namubajije uko yiyumva mbwira ko yiyumva neza bimushimishije kuba agerageze kuba kubona uburenganzira bwe bwo gutora akabwubahiriza uko bwagenwe ndetse ariko nta n'ubwo nagomba kubura kumubaza niba yumva yizeye ko yatsinda aya matora bwana habineza yambwiye ko nk'uko yatangiye yiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite yambwiye ko afite icyizere ko ku matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite yayatsinda ku kigero cya mirongo itanu na gatanu ku ijana icyo kizere ngo niko cyanganaga ariko akavuga ngo tuze gushinga amategeko ageranije ntazabura imyanya makumyabiri mu gushinga amategeko y'abadepite byari nabyo Ego, urakoze cyane eric bagira ubusa nawe ndakureke ugende kubandanya utosora iyo nkuru tuze kuyumva neza mu makuru yacu yo mu gitondo gutyo ucubisira gloria kundi murongo wa telefone urakoze eric
ndagushimira byane Ego, eh, muri rubavu mu karere ka rubavu intara y'uburengerazuba twari twaharungitse gloria tuyishime gloria ah, vyari vyifashe gute ngaho mu rubavu eh, amatora vyagenze gute icuka muri rusange
saa kumi saa kumi n'ebyiri ntabwo mu by'ukuri bageze saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri ahubwo bahageze saa kumi n'ebyiri za mu gitondo gloria kuko gloria nari- gloria umbabarire usubiremo kuko dutanguye kumva ngo saa kumi na zibiri ivyo wavuze imbere ntitwigeze tuvyumva uruvuze gute rero
murakoze amatora yatangiye saa moya zirengaho gato ariko abaturage batangiye kuhagera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuko bamwe bazaga gutora kare kugira ngo babashe gusubira mu mirimo yabo ariko kandi hano hari umupaka uhuza igihugu cy'u rwanda n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo rero batoraga vuba kugira ngo nibura bahite bajya mu mirimo yabo cyane ko umupaka ufunga eh, ku masaha ya saa cyenda z'amanywa umwuka rero eh, wari mwiza nta kibazo wasangaga abantu babyiteguye bamwe bambaye neza rwose ariko kandi ibiro by'itora bidekoye niko navuga cyangwa se bitase neza hanyuma abaturage batangira kuhagera muri aya masaha saa moya zirengaho saa mbiri batangira kuba benshi wabonaga umwuka ari mwiza nkatwe du- duturanye n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo abantu benshi batekereza ko wenda umwuka uri bube ari mubi ariko rwose nta kibazo kigeze kibamo Mhm. Ha, mu banyagihugu naho ubwabo amalisi y'amatora bisanze ko nta kibazo na gitoya
oya aho rero niho habayemo ikibazo hari abaturage benshi benshi wasangaga ah, bari ku bari kuvuga bati se ko tutisanze ku malise y'itora nyamara komisiyo y'igihugu y'amatora yaravuze ati abantu bat- batari ku malise y'amatora biyandikishe abandi bumva wenda batari eh, ba- ba- ba- bafite kwihinduza aho bazatorera babihinduze bakoresheje amatelefoni ngendanwa ariko abantu bose siko bakoresha amatelefoni ngendanwa a- bakabivuga bati rero genda ndashaje ibyo bintu sinari kubimenya cyangwa se ngiye nta telefoni ngira ugasanga bafite impamvu nyinshi zumvikana z'impamvu batihinduje aho bazatorera rero bamwe batashye badatoye hari abo twahuriye nka saa yine z'amanywa saa tatu bavuga bati ntabwo tugize dutora kubera ko eh, mu by'ukuri dusanze kuri lisiti y'itora ayo masaha ni amalisiti y'imigereka yari ataranaza yari atarahagera kuko kubera ko yahageze atizemo gahoro nka saa tanu saa sita gutyo ku buryo noneho abazaga bakererewe babashije noneho gutora urakoze cyane gloria tuyishime nawe wenda kureka urubandanye udutosore iyo nkuru kugira tuze tuyumva mu majwi ukwiye mu makuru yacu yo mu gitondo
murakoze cyane cyane ego narinda babwiye rero ah, imbere ko uja kusanga gloria muri rubavu twari twababwiye ivya president paul kagame wo ku rwego rwa fpr inkotanyi hamwe na frank habineza wo mu mugambwe uharanira ibidukikije na demokarasi uyundi mukandida ari muri ano matora ah, ni, ni, ni philippe mpayimana umukandida yigenga i- aho yatoreye twari twaharungitse fulgence hakizuwera yatoreye kuri site ya Kan- kigali fulgence turi kumwe aho mpayimana yatoreye byari byifashe gute
Ah, mu by'ukoko diane irakoze cyane mpayimana philippe umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika yatoreye muri ka kigali Ah, ni mu karere ka nyarugenge ah, yahageze isaha y'isaa yine zirengaho iminota ah, mikeya nk'icumi abaturage bo bari bahageze mu gitondo bumvikana guhera saa moya abaturage bari benshi bajya gutora bavuga bati reka tugereyo tubone uko tuza tujye mu mirimo yacu ku buryo ubona nta mbogamizi yigeze ihaba cyane ko hagiye habaho igihe cyo gusobanurira abaturage inzira bazacamo bajya gutora dore ko aya matora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu yabereye rimwe aribwo bwa mbere bibaye mu rwanda ntabwo bari basanzwe babimenyera ariko babisobanukirwaga n'ubwo bari baribabwiye ariko nabyo bazaga mbere yo gutora bakabanza bakagusobanurira bafata urupapuro bakabwira ati urabigenza utya unyura aha ngaha unyura aha ngaha ugaruka gutya ku buryo ubona ko nta mbogamizi zari zihari kugeza n'igihe mpayimana yagiye gutora nawe ubwe baramusobanurira aragenda aratora ara- ubundi aragenda abaturage nabo ubwabo barakomeza baratora Mhm. Ego, Kugeza ubwo hanyuma- ibiro by'itora byafunga ego ni imyi- imyiyamamazo yiwe yagiye irarangwa n'abantu bake cyane a- arizeye ko a- hari ico azohanoba muri ano matora none
Ah, umuntu wiyamamaza cyangwa se ujya kwitoza wese usanga akenshi avuga ngo aratsinda icyo ni ikibazo nk'abanyamakuru twese tumaze turavuga ati urabona uzatsindiye amatora aravuga ati twese tugomba kuyagabana aya majwi ari hano ati ariko icyizere ndagifite reka dutegereze ibizava mu matora ariko yongeraho ati ndamutse nkanatowe eh, uko biri kose nzakomeza gukora igihugu ari byo mfite byinshi hari umusanzu wanjye natanga ku gihugu niko mpayimana avuga ntabwo akangwa n'ubuke bw'abantu babaga bamuri imbere yagiye kwiyamamaza urakoze cyane rwose eh, fulgence yakizuwera nawe wenda kurungike kubandanya itosora iyo nkuru tuze kuyumva amajwi mu makuru yacu yo mu gitondo urakoze fulgence Uyundi murongo rero wa telefone ndi kumwe na Temistocle Mutijima Temistocle Mutijima mugenzi wacu akurikiranye uko amatora yagenze mu mirenge ya Kamembe na Gihundwe na karere ka Rusizi intara y'uburengerazuba Temistocle wumvise hirya no hino ingene vyagiye biragenda icaranze ayo matora gitandukanye n'icahandi n'icahe twofatamwo imbere ko duca tugaruka ngaha muri Amerika
urebye diane amatora mu migendekere yayo wabonaga hose bijya gusa haba mu myiteguro ndetse n'uburyo abaturage ubwabo wasangaga biteguye ku buryo nka hano nubwo amatora yatangiye saa moya za mu gitondo ku masite nagiye ntambukaho wasangaga abaturage mu masaha kumi n'imwe rwose ashyira saa kumi n'ebyiri batangiye gutonda imirongo ku masite y'itora wabonaga ko ni igikorwa benshi bari bategereje ariko ugasanga cyane cyane abiganjemo urubyiruko ubona ko bari bafite igishyika cyo gutora ku nshuro yabo ya mbere ari nabo wabonye ko wabonaga ko wabonaga basa ndetse n'abiteguye ikintu bafata nk'aho ari gishyashya kuri bo mu bintu bishyashya rero navuga navuga ko wabonaga ko hari nka site hano zari zarashyizweho ku buryo mu bitaro ahari ibitaro abarwayi cyangwa abarwaza bashoboye gutora batoreye aho ngaho ku bitaro aho bari bari kwa muganga yaba abarwayi borohewe cyangwa se n'abarwaza babarwaje ntabwo byasabye ko bava kwa muganga ngo bajye gutorera mu masite asanzwe ahubwo batorera ku bitaro bari bari kwa muganga wowe rero kubera tuvuganye mu banyuma temisitokire uca utubwira ejo rero haracakurikira iki ikizoba ejo ahanini mu matora yandi n'icahe
ku munsi w'ejo navuga ngo ku munsi w'ejo hari ibikorwa twavuga nka bibiri by'ingenzi ubu tuvugana amajwi yakomeje kwegeranwa haba ku matora ya perezida ndetse n'ay'abadepite ku buryo mu gicuku cy'uyu wa mbere imibare ya mbere y'agateganyo ku matora ya perezida iratangazwa ariko ejo ku wa mbere ku wa kabiri mu masaha ya nyuma ya saa sita imibare ya mbere y'agateganyo ku matora y'abadepite nibwo izashyirwa ahagaragara abo ni abadepite rusange ariko kandi hari n'irindi tora ejo byo mu byiciro byihariye ni ukuvuga icyiciro cy'abagore n'icyiciro cy'urubyiruko ni ukuvuga ngo amatora mu gihugu arakomeje ariko muri ibyo byiciro byombi byihariye ni ukuvuga icyiciro cy'abahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko batorwa n'ibyiciro by'abagore ndetse n'abahagararira urubyiruko nabo bazaterwa ejo urakoze cyane rwose temisitoke mutijima nawe ndaguha isango ryo mu gatondo aho uza kutubwira iyi nkuru irambuye twumvisha n'amajwi y'abanyagihugu tuzi neza ko mwavuganye
murakoze cyane diane umugoroba mwiza ego temisokle mutijima arakoze gloria tuyishime fulgence akizuwera eric bagiruwusa na asunta kaboyi nibo badukurikiraniye amatora yo mu rwanda ingene yagenze n'ejo bazobandanya badukurikiranire hama tuze turababwira ingene bizogenda gushika biheze nuko rero tukivuga ku vy'amatora rusange y'u rwanda abanyarwanda baba mu mahanga nabo nyene baratoye aha muri amerika harihuguruwe ibiro vyo gutoreramwo cumi n'indwi mu ntumbero yo korohereza abanyarwanda baba hanze y'igihugu mugenzi wacu Tim Harris ishimwe ejo yiriwe ku buserukizi bw'u Rwanda buri ngaha Washington DC kudukurikiranirana ivy'amatora rusange y'u Rwanda kuva isaa moya za mu gitondo imiryango ya ambasade yari ifunguriwe abatora muri ayo masaha umubare w'abatora wari muto ugereranyije n'uko umunsi wagenda gukura abantu bakagenda biyongera ku cyicaro cya ambasade y'u rwanda hano i washington dc abanyarwanda bahaturiye n'abatuye muri leta za maryland na virginia nibo bari biganje mu bahatoreye mu biro by'itora bigera kuri cumi na birindwi biri muri amerika yose diane teta ni umunyarwandakazi utuye muri leta ya virginia avuga ko akoresheje imbuga nkoranyambaga abasha gukurikirana neza ibibera mu rwanda bityo bikamuha ishusho y'umukandida yumvikanishije ko ari we yahaye ijwi rye kuko ntacyo atakoze muri manda eshatu zishize Ah, kuko dukoresha social media cyane dukurikirana ibintu byose bibera aho perezida aba yagiye kwiyamamaza ibintu byose turabikurikirana njye numva muri manda eshatu zishize perezida wacu nta kintu na kimwe atabashije gukora yaba yaratwemereye ibintu byose yabigezeho niyo mpamvu tumushimira mu byo yadukoreye byose mu byo atugezaho ku buryo n'abanyarwanda nkatwe tuba muri am- tuba mu bindi bihugu natwe atugeraho kandi abasha natwe kutwumva akaduba- kumva ibibazo dufite mu mahanga akabasha natwe kuba yadukemura bimwe na bimwe inzitizi tugira zimwe na zimwe nk'abanyarwanda baba mu mahanga ku bijyanye n'icyo leta yiteze ku mukandida yatoye mu bijyanye n'ihanga ry'akazi cyane cyane mu bakiri bato yumvikanisha ko urubyiruko rukwiye kwihangira imirimo Njyewe nibaza ko kuri ubu ngubu nabonye urubyiruko rwinshi rwaritabiriye kugira ngo rugire icyo rugeraho cyane cyane njya mbona kuko tuba mu mahanga njya mbona ah, urubyiruko rwinshi rwaragiye rwagura ibintu byo muri sosho media sosho media irahemba ah, urubyiruko rubasha gu- kuba rwafungura ama yutube cano rubasha kuba rwakiretinga ibintu bimwe na bimwe kugira ngo ubashe kuba rwakwiteza imbere binyuze muri muri gahunda perezida wacu yavuze yo kuvuga ngo buri wese agomba ku- kwihangira umurimo rero mbona yuko urubyiruko rwacu hari ahantu rwavuye n'aho rwageze mu mitekerereze abakandida bahanganye muri aya matora ni perezida paul kagame umukandida w'ishyaka fpr frank habineza w'ishyaka rihanira ibidukikije green party na philippe mpayimana wigenga undi munyarwanda wari kuri ambasade witabiriye itora ni richard tumushime uyu we atuye mu mujyi wa pittsburgh muri leta ya pennsylvania muri aba bahanganye uko ari batatu tumushime afite icyo abona uwatorerwa kuba perezida w'u rwanda yakwibandaho kurusha ibindi Uh, infrastructure ni ukuvuga kongera imihanda uh, ku- kwita ku bidukikije Uh, ikindi cya kabiri numva umukandida wacu yakomeza kugira ni ukushishikaza aba urubyiruko kugira ngo bihangire imirimo no kubahereza amahirwe kugira ngo bakomeze bateze imbere nk'uko yabi- yabituge- yabitutekereje kuba richard tumushime atuye muri amerika ndetse akaba ari naho atorera yumvikanisha ko ntacyo bihindura ku mbaraga z'ijwi rye n'umumaro waryo ijwi ryose rira- rirakenewe kuko ijwi ryanjye rirakenewe kuko iyo umutoye umukandida wanjye nizera ko agomba kunkorera ibyo namu- ibyo yatubwiye- yadusezeranye kudukorera avuga kandi aho abona u rwanda ruhagaze mu bijyanye n'ubwisanzure muri politiki na demokarasi ndetse akagira n'icyo asaba perezida watorwa Ah, u rwanda buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwiyamamaza bwo gutorwa cyangwa se bwo gukora icyo asha- icyo akenewe bipfa kuba byemewe n'amategeko ikintu namusaba cyane cyane ugomba gutorwa uyu mwaka ni uko yagerageza kugira ngo yite ku bantu bafite ubumuga babahereza opotuniti babakatire imisoro imisoro y'abantu ba- bafite ubumuga igabanyuke kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu bitabiriye itora hano muri amerika harimo abanyarwanda b'ingeri zose abakuru n'abato bari batoye ubwa mbere abatoye ubwa mbere bumvikanishije ko kuba bagejeje igihe imyaka yabo ibahesha uburenganzira bwo gutora ari ibintu byo kwishimira kuko babasha gutora umuyobozi bihitiyemo I was very excited to participate in this election. Uh, I'm finally of age to vote for my country, and I was very excited to choose the president I want.
tim harris ishimwe ijwi ry'amerika washington
Tim Harris ishimwe urakoze kutubwira ingene amatora y'u Rwanda yagenze ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika nshatse kuvuga ngaha Washington DC kuko ntibatubwiye ibyo mu yandi ma leta twari twakurungitse ahabereye amatora Washington DC ari ubuserukizi bw'u Rwanda iyo nkuru n'izindi ku byerekeye amatora y'u Rwanda harimo n'amafoto yagiye araranga no matora haba za Rubavu haba muri Rusizi haba Kigali mushobora kubisanga kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu muja ahanditse amatora y'u rwanda n'ejo tuzobandanya tubibabwira ko kazobandanya mu bi- mu mice yihariye imwe abagore n'abandi bazoja gutora bazobaserukira muri amashinga amateka y'u rwanda nuko rero nshuti bakunzi bacu mu kanya turaca dusezerana ariko ngende ndabibukije mu hirya nino ku isi twabashikirije ko igipolisi ca kenya cavuze ko cafashe umwicanyi karuhariwe yemeye kuba ari we yishe abakenyezi mirongo ine na babiri agata ibiziga vyabo mwiyarara abo bakenyezi yabishe ku gasakisaki amatohoza araza gutangura kugira ngo bace bamenya ingene yabishe naho ibiziga bindi bitandukanye bitaratogwa vyoba biherereye muri somaliya igisasu cyo mu bwoko bwa bombe caturikiye hanze y'inzu yo gufunguriramwo imugadisho ku murwa mukuru cahitanye abantu icenda abandi mirongo ibiri cabakomerekeje naho muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yamaze gushika muri leta ya wisconsin ahategekanije kubera ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepubulikani azoserukira mu matora agiyeyo inyuma y'uko ku munsi wa gatandatu hari wamurashe ku gutwi igihe yari mu myiyamamazo ariko imana yarakinze ntaco yabaye nonga hariho duce dusoza ano makuru mwakoze kudutega abiri bakoze bagenzanje twafatikanije cyane cyane abamenyesha amakuru bacu biriwe ku rubuga bakurikirana iby'amatora y'u Rwanda muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Nadia Taha hamwe na Ingenieur Cornelius bakoze kuri micro Haridiane na Hazo kipe no mugoro batwifurije ijoro ryiza muri Haridiane hataryana hacara rumwasi